muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywa inshuti zacu mwongeye kwirirwa ni thomas kamirindi ugarutse ijwi rya amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri abacuruzi bo mu mujyi wa huye mu majyepfo y'u rwanda batangiye kubona impinduka nziza mu mikorere yabo nyuma yo koroshywa kw'ingamba zo kurwanya icyorezo cya covid cumi n'icyenda twabyungukiyemo kuko ngira ngo umwaka ugiye gushyira abanyeshuri batangiye kandi banemerewe noneho gucumbika mu macumbi yo hanze ariko uyu munsi turi kuvugana rwose ibintu bimeze neza
salomo nombe ni umwe mu bacuruzi b'amacumbi y'abanyeshuri mu mujyi wa huye mu majyepfo y'u rwanda muri nigeria abaminisitiri icumi beguye muri guverinoma kugira ngo baziyamamarize amatora yo mu mwaka utaha naho mu mujyi wa yeruzalemu abantu ibihumbi n'ibihumbi baherekeje umurambo w'umunyamakuru wa televiziyo al jazeera wiciwe muri palestina radiyo ijwi ry'amerika mu kanya gato cyane rero ni amakuru arambuye ntimujye kure ikaze muri repubulika ya demokarasi ya kongo perezida felix Tshisekedi yavuze ko kunanirwa guhangana n'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bw'igihugu biterwa n'ubushobozi buke bw'ingabo z'igihugu timu ishimwe yaduteguriye inkuru uretse kuba perezida felix Tshisekedi wagaragaye kuri televiziyo y'igihugu uyu munsi kuwa gatanu atunga agatoki igisirikare ko cyananiwe guhosha imitwe y'inyeshyamba ikomeje kuyogoza igice cy'iburasirazuba bw'igihugu yabaye nk'unagishinja ahubwo kuba abafatanyabikorwa b'iyo mitwe ubwo yari mu mahugurwa y'abasirikare mu murwa mukuru Kinshasa Tshisekedi yavuze ko umutekano muke urangwa mu karere ka Ituri ntaho uhuriye n'inkunga ya gisirikare itangwa ngo umutekano uboneke aha rero akaba ariho ahera anenga inzego z'igisirikare ko ntacyo zikora kuri ubu abaofisiye bakuru icyenda barimo kuburanishwa mu karere ka Ituri aho bakekwaho icyaha cyo kugurisha intwaro n'umwe mu mitwe y'inyeshyamba zica abantu mu burasirazuba bw'igihugu umwe muri iyi mitwe ivugwa ni uwa kodeko ushinjwa kugaba igitero kuri wa mbere ku baturage bavanywe mu byabo n'izi ntambara ukicamo cumi na bane harimo abana icyenda mu ijwi ryuzuye uburakari perezida Tshisekedi yabwiye abaofisiye bakuru b'ingabo ko arambiwe kumva impfu z'abantu buri munsi
timu urakoze noneho tujye i Yeruzalemu aho uyu munsi abantu ibihumbi n'ibihumbi biriwe mu muhango wo guherekeza umurambo wa Shiren Abu Akre umunyamakurukazi wa televiziyo Al Jazeera yo muri Qatar yiciwe mu kazi i Jenin muri Cisjordania muri Palestina ejo bundi kuwa gatatu timu ishimwe aratubwira uko byari bimeze uyu munyamakuru yitwa Shiren Abu Akre yishwe kuwa gatatu arashwe yashyinguwe i Yerusalemu nyuma y'uko polisi ya Isiraheli yabanje kubangamira uyu muhango wari witabiriwe n'isinzi ry'abantu urupfu rwa Akle unafite ubwenegihugu bwa Palestina na Amerika rwakuruye impaka nyinshi hagati ya Isiraheli na Palestina muri ibi bihugu byombi nta na kimwe cyemera uruhare rwacyo mu iyicwa ry'uyu munyamakuru wakoreraga televiziyo ya Al Jazeera urupfu rwa Akle rwakurikiwe n'urw'umupolisi mukuru wa Isiraheli nawe wishwe arashwe uyu munsi kuwa gatanu uru rupfu rwo rwatewe no guharira hagati y'abanyayisirayeli n'abagabo b'abanyapalestina bitwaje intwaro hafi y'umujyi wa jenin hagati aho igisirikare cya isirayeli cyavuze ko iperereza ridashobora kwemeza uwaba ari we nyirabayazana w'urupfu rwa abu akre kuko hari amasasu yaturutse ku mpande zombi bityo birashoboka ko yaba yarishwe n'isasu riturutse ku ruhande rumwe muri izo
abaminisitiri icumi ba guverinoma ya nigeria beguye barashaka kujya kwiyamamariza amatora mu mwaka utaha eugeni mukankusi araduhiye inkuru minisitiri w'itangazamakuru yavuze ko ejo kuwa kane guverinoma yasabye baminisitiri bose abambasaderi abayobozi b'ibigo n'abandi bashyizweho na guverinoma gusezera ku mirimo bitarenze tariki cumi n'esheshatu kwezi kwa gatanu mu gihe bafata icyemezo cyo kujya mu matora yo muri bibiri makumyabiri na gatatu abaminisitiri basezeye ku mirimo barimo uw'ubutabera uwo gutwara abantu n'ibintu uw'umurimo uw'amabuye y'agaciro n'uw'uburezi ndetse n'umuyobozi ushinzwe siyansi na tekinoloji n'ibibazo by'abagore perezida muhammadu buhari yavuze ko bazasimburwa bidatinze bityo guverinoma ntizagire ikibazo mu mikorere yayo mu gihe yerekeza ku matora mwaka utaha nigeria ifite ibibazo bitayoroheye birimo iby'umutekano iterabwoba amabandi ishimutwa ry'abantu ubwicanyi ifaranga ryataye agaciro n'ubukungu bwiyongera buhoro cyane amashyaka ya politiki muri nigeria agomba guhitamo abakandida bayo mbere y'itariki ya gatatu y'ukwezi kwa gatanu
mukomeje kumva amakuru ijwi rya amerika yabateguriye uyu munsi kuwa gatanu uburusiya bwirukanye abadiplomata icumi ba rumaniya ibindi tubibaze timu ishimwe minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya romaniya yemeje aya makuru ivuga ko iyirukanwa ry'abadiplomate rikurikiwe ntiryari riherutse gukorwa na romaniya mu kwezi kwa kane icyo gihe yirukanaga abadiplomate icumi b'uburusiya romaniya ariko ivuga ko ibi bikorwa birenze ku masezerano y'i vienna agenga ububanyi n'amahanga hagati y'ibihugu ku ruhande rwabwo uburusiya bwamaganiye kure ibirego bya romaniya buyishinja ibyaha by'intambara muri ukraine ejo kuwa kane romania yahamagaye ambasaderi w'uburusiya kugira ngo asobanure inyandiko yasohotse ku rubuga rwa ambasade y'igihugu cye iyo nyandiko yamaganaga icyo bise ibinyoma ubushotoranyi ndetse no guhindagura amakuru ku bijyanye n'ibibera muri ukraine bikorwa kandi biterwa inkunga n'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi kuva uburusiya bwatera ukraine mu mpera z'ukwezi kwa kabiri ibihugu byo mu burayi na amerika ntibyahwemye kwirukana abadiplomate b'uburusiya mu gihe uburusiya nabwo buvuga ko buzajya bwihimura ku byaha by'intambara muri ukraine uyu munsi urukiko rw'i kiev umurwa mukuru rwatangiye kuburanisha urubanza nyine rwa mbere na mbere kuri ibi byaha ku musirikare w'uburusiya ni urubanza rwa mbere na mbere rwo kuva intambara itangiye muri ukraine ku itariki ya makumyabiri na kane y'ukwezi kwa kabiri gushize eugene mukankusi aragarutse serija bademu shayishimariyani w'imyaka makumyabiri n'umwe hashinjwa kwica arashe mu mutwe umugabo w'imyaka mirongo itandatu n'ibiri mu mudugudu wa cupakivaka mu majyaruguru y'uburasirazuba mu cyumweru cya mbere cy'intambara aramutse hamwe n'icyaha shayishimariyane uri mu ngabo z'uburusiya zikoresha amatanki yahanishwa gufunga ubuzima bwe bwose hakurikijwe igika cy'itegeko rirebana n'ibyaha by'urugomo mu mategeko n'imigenzo bijyanye n'intambara muri ukraine urukiko mu murwa mukuru wa ukraine rwari rupakiye rwuzuye abanyamakuru ubwo shayishimariyane yaherekezwaga n'abashinzwe umutekano akajya gufungirwa mu kazu k'ibirahuri
ayo rero yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi eugene mukankusi na timu ishimwe murakoze kuyatugezaho inshuti zacu mbibutse ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu mu kanya gato ni amakuru y'ibiyaga bigari mu rwanda urukiko rw'ibanze rwa kicukiro mu kagarama rwashyize mu muhezo urubanza rwa diodone ishimwe wateguraga miss rwanda rwatanze impamvu z'umutekano w'abatangabuhamya asumita kaboyi yari ku rukiko adufitiye inkuru usibye ubushinjacyaha ishimwe n'umwunganizi we nta wundi wari wemeye kuguma mu cyumba cyaburanishirizwagamo ndetse na hafi yacyo mbere y'uko umucamanza afata iki cyemezo abanyamakuru benshi bari babujijwe gufata amafoto no gufata amajwi mu rukiko baba abanyamakuru cyangwa abaturage benshi bari bageze mu cyumba cy'iburanisha ibyicaro bari bahawe ntibabitinzemo ahubwo umushinjacyaha ahise agaragaza ko bifuza ko urubanza rwakomereza mu muhezo umushinjacyaha yavuze ko yifuza ko uru rubanza rubera mu muhezo ku mpamvu yise iz'imbonezabupfura n'impamvu z'umutekano w'abarega n'abatangabuhamya bari muri uru rubanza ni icyifuzo cyakiriwe nabi n'uregwa ishimwe ndetse n'umwunganizi we yahise asaba ijambo urukiko asobanura ko we yifuza ko urubanza rwabera mu ruhame ukuri kukajya ahagaragara yabwiye urukiko ko urubanza rwe atari urwa politike ko nta mpamvu yo kumuburanishiriza mu muhezo umucamanza yahise amuca mu ijambo amusaba gusa gusobanura ku busabe bw'ubushinjacyaha bwifuza umuhezo ishimwe yumvikanishije ko ibyo ashinjwa byashyizwe ku karubanda ko yavuzwe cyane mu itangazamakuru ko bikwiye ko ababyumvise bakurikirana urubanza bakamenya uko byagenze ishimwe yagaragaje ko atabona impamvu abamurega bakwifuza kujya mu muhezo kandi ko uwo muhezo uramutse ukenewe wakwifuzwa nawe uregwa yongeyeho ko kuva yafatwa kugeza iki gihe nta kintu na kimwe kireba urubanza rwe kigeze gishyirwa mu muhezo agasanga mu burenganzira ahabwa n'amategeko na nawe akwiye guhabwa umwanya akisobanura mu ruhame umwunganira mu mategeko yagaragaje ko ibyo ubushinjacyaha bwagaragaje busaba ko urubanza rubera mu muhezo babyita ko ari mu nyungu z'abahohotewe atari ko babibona yasabye ko urubanza rutabera mu muhezo kubera impamvu ubushinjacyaha butanga ko nta shingiro zikwiye guhabwa kuko yunganira n'ubundi afunze yagaragaje ko kugeza ubu kuba ishimwe diyodona gifunze nta bubasha yagira mu guhohotera abatangabuhamya izi mpaka zamaze iminota itarenze makumyabiri zashojwe n'icyemezo umucamanza yahise afatira mu cyumba cy'urukiko uyu yasobanuye ko hashingiwe ku kuba urubanza rurimo ingingo zishobora kubangamira uburere mbonezabupfura rukwiye kubera mu muhezo bityo yasabye abari mu cyumba cy'iburanisha gusohoka iburanisha rigakomeza benshi basohotse batishimiye iki cyemezo ku buryo hari abavugiraga mu matamatama bagaragaza ko utishimira icyemezo cy'urukiko ishimwe uzwi cyane nka prince kugeza ubu yari ataremera cyangwa ngo ahakane ibyo aregwa benshi bari bitabiriye iburanisha ry'uyu munsi bari biteze kumva ibisobanuro atanga ku byaha ashinjwa diodone ishimwe aregwa ibyaha bitatu aribyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato gusaba undi ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina ibyaha aregwa byose bishingiye ku byo ashinjwa na bamwe mu bakobwa bagiye bitabira irushanwa rya Miss Rwanda mu bihe bitandukanye bemeza ko yabasambanije ku gahato kugeza ubu minisiteri y'umuco n'urubyiruko yabaye ihagaritse irushanwa rya Miss Rwanda kompanyi ya Prince Kid yariteguraga nayo yamburwa ubwo burenganzira urubanza ruzasomwa ku wa mbere w'icyumweru gitaha asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
radiyo ijwi ry'amerika tukiri mu rwanda leta aho imariye koroshya ingamba zo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda abacuruzi bo mu mujyi wa huye ni mu majyepfo y'igihugu baravuga ko batangiye kubona impinduka nziza mu mikorere yabo eric bagira ubusa yatembereye i huye adutegurira inkuru ikurikira bwana salomon nombe ni umwe mu baturage bafite ibikorwa by'ubucuruzi bw'amacumbi y'abanyeshuri mu mujyi wa huye by'umwihariko nombe we yubatse mu marembo ya kaminuza y'u rwanda i butare aganira n'ijwi rya amerika yavuze ko leta y'u rwanda ikimara koroshya ingamba zo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda byarushijeho kubagirira akamaro kuko mu gihe icyorezo kitari cyakagenje make abanyeshuri batari bemerewe gucumbika hanze twabyungukiyemo kuko ngira ngo umwaka ugiye gushira abanyeshuri batangiye kandi banemerewe noneho gucumbika mu macumbi yo hanze ariko uyu munsi turi kuvugana rwose ibintu bimeze neza amacumbi abanyeshuri baraza turi kubakira uyu munsi tuvugana ngira ngo umwaka wo muri kaminuza y'u rwanda uzatangira ku itariki cumi n'eshanu ubu nta cyumba na kimwe wasanga kidafite umuntu umva rero ni ibintu byo kwishimira umujyi wa huye wahoze witwa butare ushyuha kubera ibikorwa by'uburezi byiganjemo ni hamwe mu abakoroni batangirije uburezi mu myaka yashize leta y'u rwanda yari yaravanye amwe mu mashami ya kaminuza na bimwe mu bigo by'ubushakashatsi muri huye nyuma mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani yaje gutegeka ko byasubira butare ibi abatuye umujyi batazibagirwa kuko byabakoze mu nkokora nombe na none biriya bihe rwose nta nubwo umuntu yifuza no kongera kubitekereza kuko muri kiriya gihe kaminuza yabaye nk'aho ivuye muri uyu mujyi byagize ingaruka nyinshi cyane ku bantu yaba abacuruza amacumbi yaba bizinesi muri rusange ariko turashimira guverinoma yacu yongeye ifata umwanzuro wo kugarura ibigo byinshi mu byari bihari ibyo byose rero byatumye umujyi utangira kongera gushyuha tukaba twumva twanasaba ko wenda ko kovide buriya hari ibintu byinshi bisa nkaho yangije umuvuduko wari uhari kugira ngo bya bigo bigaruke usa nkaho wakomewe mu nkokora na kovide ariko ngira ngo ubwo iri kugenza amaguru make kandi tuyifite icyizere ko wa mujyi wahuye kuko uzongera kuba umujyi wa kabiri kuri kigali ugashyuha nk'uko mbere byari bimeze abafite amahoteli muri huye nabo bemeza ko uko ibintu bihagaze magingo aya bihabanye n'uko byari bimeze igihe kovide yabicaga bigacika bwana jesiteri utikanga ni umuyobozi wa kasa hoteli iri mu mujyi wa huye rwagati byari bigoye wasanga ari ikibazo gikomeye kuri hoteli ariko ubu iyo ureba ibintu birimo biragenda bigaruka umuvoma ubundi wasangaga icyumba ukamara icyumweru nta muntu urakira ariko ubu ngubu nubwo bitaragenda neza ariko umuntu arabona ko hari icyizere mu byumba nka mirongo itatu na birindwi birindwi urasanga byibura nka cumi na bitanu birokipe icyafatwa nk'ubwigunge cyaragiye ntabwo ari ijana ku ijana ariko iyo urebye ubona ko rwose bigenda biza ushobora kujya muri hoteli ukaba wabona ka live band ukaba wabona kaziki ariko mbere wasangaga umuntu yicaraga ku ntebe ari ari umwe ugasanga n'iryo rungu ryo kuza muri hoteli cyangwa muri bare ah, bikaba ngombwa ko bireka urwego rw'ubukerarugendo ruri mu zashegeshwe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda kuri bwana rutikanga akabwira ijwi rya amerika ko asanga bigoye ko bazasubira ku muvuduko bahozeho mu mikorere urebye iyi indasitiri yacu ya hospitality ni indasitiri yashegeshwe cyane na covid kuko twebwe ducuruza serivisi iyo urebye kandi mu gihugu cyacu amahoteli ahari abayagana ni bakeya wasangaga rero ah, abanyamahanga nibo cyane cyane baduhaga amafaranga biracyagoranye rero ntabwo nahita mvuga ngo aka kanya birasubira ku murongo n'ubundi bizatwara igihe kinini kugira ngo twongere twubake iyi indasitiri yacu ijwi rya amerika yanarebye kuba afite utubari duciriritse madame patience mbabazi twamusanze acuruza mu kabari mu irango mu murenge wa tumba itandukaniro ryo ririmo ntabwo ryabura ko niba mbere umuntu yari ashobora kuba yakura eh, yikanga agira ate ubwo ugasanga umuntu arisanzura n'icyizere yinjiyemo kumva ko nta rwikekwe agasabana amasaha nawe urabyumva byarahindutse kubera ko piyantere irimo pe ngubu umuntu ashobora ku- kunywa agacupa ke neza yataye isaha ashakiye uretse kuba umujyi wa huye ushyuha cyane kubera ibikorwa by'uburezi biwiganjemo ni n'umujyi wamye ugendwa n'abarundi imibano y'ibihugu byombi itaratosekara kuba hariho ibiganiro igihe bitaba amasigara cyicaro byabera akarusha abakorera i huye akarere gahana imbibi n'umupaka cyangwa se hafi yaho hari impinduka urujya n'uruza rw'abantu guhahirana ibyo byose rero hari icyo bizadufasha kandi iyo ureba yaba abarundi yaba abanyarwanda na mbere yaho wasangaga ubutemberane ari bwiza twiteguye rero yuko nibafungura rwose hari impinduka zizaba cyane cyane kano karere kacu ka huye ngira ngo eh, ibiganiro twumva abayobozi bacu bagirana biduha icyizere y'uko mu gihe kitarambiranye tuzongera kubona umupaka w'akanyaru ufungura cyane ko nko mu bintu by'ibiribwa hano mu mujyi hari ibintu by'imbuto imboga byaturukaga hariya natwe hari ibindi twabahaga turizera neza ko igihe noneho umupaka uzaba ufunguye neza nako nta karusho rwose kazaba kiyongereye amakuru aturuka mu kigo cy'igihugu cy'iterambere mu rwanda rdb aravuga ko kuva icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyakwaduka urwego rw'abikorera cyane abanyamahoteli ruri mu zashegeshwe cyane leta y'u rwanda yashyizeho ikigega cyo kuzahura ubukerarugendo igishyiramo miliyoni ijana z'amadolari ni ukuvuga asaga miliyari ijana mu mafaranga y'amanyarwanda abatuye umujyi wa huye kugeza ubu bahanze amaso amarushanwa y'igikombe cya afurika ateganijwe kubera muri uyu mujyi kizabera umwanya mwiza abatanga serivisi ehbd ijwi ry'amerika i butare mu majyepfo y'u rwanda
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga murabizi ni buri munsi guhera saa kumi ariko ku cyumweru ubwo ni umwihariko w'agasaro ka buraga venuste nshimiyimana waduteguriye iki ku cyumweru gitaha
kuri iki cyumweru mu gasaro ka buraga mm, tuzakira abantu batandukanye bashakisha babo uko bisanzwe muzumva abana bashakisha ababyeyi babo muzumva ababyeyi bashakisha abana babyaye hanze bakaba batazi aho ba nyina baherereye muzumvamo abashakisha baburanye n'ababo muri mirongo icyenda na kane abahunganye n'abahunga bakajya hahoze ikitwa zayidi na n'ubu bakaba bataragaruka muzumva bahungiye ikaragwe hafi ya rwicanziye mwumve n'abazize kuruhuka bakaba bari i burundi ariko cyane cyane muzumva ijambo urukundo icyo rivuga muzumva umwana w'umuhungu wari gusekera mwanze muri mirongo icyenda na kane witwa fanisi ndambi we ushaka umwana w'umukobwa nawe witwa kobwa batandukanijwe n'amage ari ababyara fami atekereza ko kandi akizera ko koga akiriho ni ikiganiro muzumvamo amazina menshi y'abantu bashakisha kimwe n'abantu bashakishwa rwose tumasikamo ibindi umvira wumva iby'amerika ntibazatanga venuste ndagushimiye cyane urakoze cyane nawe
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika rero ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ku cyumweru guhera saa kumi agasaro ka buraga mu burundi abahuriye mu mashyirahamwe yo gucunga abantu n'ibintu bavuga ko bamaze imyaka irenga mirongo itatu uburenganzira bwabo buhonyangwa n'abakoresha babo ni inkuru ya thierry ndayishimiye amashyirahamwe yo gucungira abantu n'ibintu yatanguye gukorera mu Burundi guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda abahurikiye mu runani rw'amashyirahamwe y'abakozi bakora muri ico gisata co gucungira abantu n'ibintu nayo yatanguye gusaba kwemererwa kwihuriza hamwe guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'ibiri kugira ngo barabe ko boronka aho bashikiririza ibibabakiye mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'umwe niho yemerewe gukora mu kiganiro abahurikiye muri ayo mashyirahamwe bashikirije abamenyeshamakuru hamwe n'ikigo gitegekanyiriza kazoza abakozi inesesi n'abaserukiye urunani mpuzamasendika kuri uyu wa kane bashikirije igitabo canditsemo ingorane nyamukuru cumi na zitandatu zibangamira uburenganzira bw'abacungira abantu n'ibintu bazwi ku izina ry'abasekirite ni igitabo cegeranijwe n'ihuriro ry'amashirahamwe ashika kuri atanu avuka muri ico gisata yishize hamwe Desire Ndayishimiye aserukira rimwe muri ayo mashirahamwe Citrasobu PSG aratubwira bimwe muri ibyo bibazo birimo kutaronka aho bavugira mu gihe barenganijwe abakozi bo muri icyo gisata turacyakoreshwa bo mu buryo bw'ubucakara ikindi ni uko abakoresha bacu badatingira amagara y'abakozi babo ashyirahamwe amwe amwe hafi na yose atigera ashyira ahabona amategeko ngenderwaho yayo kugira ngo abakozi bashobore kubona no kumenya ibibagenda Desire Ndayishimiye abandanya avuga ko hari abakozi bamaze imyaka irenga cumi n'itanu bakora ako kazi badahabwa ibyo bemererwa n'amategeko birimo kutavuzwa no kutaronswa akaruhuko badasiba ku kazi n'umunsi n'umwe badakererwa atanashamaze tekinike bigeze bashyirwamo n'isaha imwe ariko usanga iyo myaka yose iheze batarigera bahabwa akaruhuko k'umwaka Abakozi batandukanye bavuganye n'ijwi ry'Amerika nabo bemeza ko agateka kabo gahonyangwa bagasaba inzego zishinzwe gutunganiriza abakozi mu Burundi kugira ico bakora nko mu kazi ka minsi yose turakora ntituruhuka iminsi indwi kundwi kuko tugezwa inesesi ivyo ntibibaho kandi aba- aba- mu mategeko tubirekuriwe intuze no kuvuzwa ico coco ni nk'umugambi coco nticigera kivugwa Eh, ni- nta na kimwe baba bashikuje byose ni iby'ukuri ahubwo twasaba nk'uko babisabye leta yuko yobishyiramo ingufu kugira ngo natwe nk'abenegihugu kugira ngo natwe nk'uburundi bw'ejo tubandanye dukora twisanzuye tuvuzwa turi dutegekanirizwa kazoza Mu bibazo byashikirijwe kandi harimo n'ikibazo cyo kutaziganiriza abakozi muri INSS ndayavugwa Sebastien atwara ishyirahamwe Civibo Sendika de Vigile Buhunde avuga ko amashyirahamwe hafi nka yose ataziganiriza abo bakozi ndetse n'iyo babatumiye mu biganiro ngo ntibabyitabira Eh, n'amasosiyete ntuvuga nka yose haracyari hahandi aho usanga bakoterizwa umukozi umushahara nawe nyine atigeze abona bigatangaza cyane ari nacyo gituma eh, twabishyize ahabona Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera bamwe muri abo bakoresha ngo ibabaze igituma ibyo bibazo biguma bigaruka ntihagire igikorwa n'ico bategekanya guhindura twabakenye Celestin Mpawe nayo icegera cujejwe gutororokanya no gusuzuma ubwiziganirize muri INSS avuga ko amashirahamwe yose afise ibyo bibazo akavuga kandi ko INSS igerageza gukora ibishoboka byose ngo abo bakoresha batunganirize abakozi babo mugabo ni ukuvuga yuko hasigaye gutera intambwe twaragerageje kubikiriza amategeko twe mu ishyirahamwe turatanga tukandikira umukoresha tukamubwira idendaheranye iyo tumuhaye iminsi cumi n'itanu atacakoswe tuca dutangura ikintu cyitwa ukuvema force Abahurikiye muri ayo mashyirahamwe yose basaba abakoresha babo bakozi kubahiriza amategeko agenga abakozi n'akazi.
ukwitaho gusoma amategeko agenga abakozi n'akazi boje hamwe n'urunani mpuzamasereka posibu ndetse hakabaho n'amasezerano ntarengwa hagati y'abakozi n'abakoresha bo muri icyo gisata nk'uko tubibona no mu bindi bisata ikigo kijejwe kuziganiriza abakozi UNSS kivuga ko mu rutonde rw'amashyirahamwe mirongo itatu n'umunani gifise munani muri ayo ata nimero afise yo kuziganiriza abakozi muri UNSS abandi nabo nyene ngo hari byinshi batubahiriza bigenga abakozi UNSS ikavuga kandi ko iri mu mishikirano n'ubushikiranganje bw'abakozi ba leta n'akazi mu gusaba ko abakoresha badatunganyiriza abakozi bakugwa ku rutonde canke bagakurikiza amategeko Thierry Vendayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali
igira hirya ariko madamu ni iki winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi w'ubugu yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumurwa mani shofe wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye niye kwetu ni bugo ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa shofe twigeze kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayinyuzwaho na la benevolence nkora
uwo muziki rero mwawumvise ni uwo gushyushya urugamba rwa siporo mbere y'uko tujya muri siporo ariko kombo tagisi n'ejo kuwa gatandatu saa kumi ntimuzacikwe rero noneho siporo n'imikino ni iki duteganirijwe muri iyi wikendi mugenzi wacu jean claude munyandinda arabitubwira mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere mu rwanda izakomeza mu mpera z'iki cyumweru imikino izaba igeze ku munsi wayo makumyabiri na karindwi ejo kuwa gatandatu hazaba imikino ine ikipe ya marine fc izahura na etenseri fc kuri stade umuganda i rubavu kuri stade y'ingoma mu ntara y'iburasirazuba ikipe ya etoile de l'est izakina na espoir fc ikipe ya bugesera fc izaba iri kumwe na gorira fc kuri stade ya bugesera mu wundi mukino ikipe ya apr fc izashakirana na kiyovu siporo kuri stade ya kigali nyamirambo ejo bundi ku cyumweru nabwo hateganyijwe imikino ine ikipe ya gicumbi fc izahura na gasogi United kuri stade y'Igicumbi, Police FC ikazakina na Mukura Victory Sport kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Rutsiro FC izakina na AS Kigali kuri stade Umuganda i Rubavu, naho Musanze FC ikazahura na Rayon Sport kuri stade Ubworoherane Musanze. Kugeza ubu, nyuma y'umunsi wa makumyabiri na gatandatu, ikipe ya mbere ni APR FC ifite amanota mirongo itandatu, Kiyovu Sport ikaza ari iya kabiri ifite amanota mirongo itanu n'arindwi. Ku mwanya wa gatatu hari AS Kigali n'amanota mirongo ine n'atatu, Rayon Sport ni iya kane n'amanota mirongo ine n'atatu nayo. Mu myanya itatu ya nyuma turahasanga Rutsiro FC ya cumi na kane ikaba ifite amanota makumyabiri n'atanu gatanu etoile de l'est iri ku mwanya wa cumi na gatanu n'amanota makumyabiri n'atatu na gicumbi fc ya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma n'amanota cumi n'arindwi mu mukino w'intoki wa basketball ikipe ya reg basketball club mu mpera z'iki cyumweru izagaruka i kigali nyuma y'urugendo rw'iminsi irindwi yagiriraga muri turukiya iyi kipe ihagarariye u rwanda mu irushanwa rya basketball africa league yakinnye imikino ya gicuti yo kwipima yayihuje n'amakipe y'ibihugu ya kuwait bahrain na katari mu mikino ya kamarampaka iteganyijwe gutangira kuwa gatandatu y'icyumweru gitaha muri kigali arena i remera muri kimwe cya kane kirangiza cy'irushanwa rya bar ikipe ya Reg Basketball Club yo mu Rwanda izahura na Forces Armées Police yo muri Cameroon yari Claude Munyandinda i Kigali
Ijwi rya Amerika Claude Munyandinda niwe udushyiriye umupfundikizo kuri aya makuru muri aya makuru twababwiye ko mu Rwanda urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwicaye ahitwa Kagarama rwashyize mu muhezo urubanza rwa Diodone Ishimwe wateguraga Miss Rwanda rwatanze impamvu z'umutekano w'abatangabuhamya Ishimwe araburana ifunga n'ifungurwa by'agateganyo aribwa ibyaha bifitanye isano no gufata abakobwa ku gahato abakobwa bajyaga mu marushanwa ya nyampinga w'u Rwanda azasomerwa kuwa mbere muri repubulika ya demokarasi ya kongo perezida felix Tshisekedi ntiyishimiye na gato imikorere y'ingabo ze arazinenga rwose ko zananiwe guhashya imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bw'igihugu kandi abaha ubushobozi nk'uko abivuze abaha ibikoresho ati ndambiwe gukomeza kumva abantu b'inzirakarengane bicwa n'iyo mitwe uyu munsi mu mujyi wa yeruzalemu abantu ibihumbi n'ibihumbi biriwe mu muhango wo guherekeza umurambo wa Shiren Abu Akle umunyamakuru wa televiziyo Al Jazeera yo muri Qatar yiciwe mu kazi Ijenin muri Cisjordania muri Palestina ejo bundi kuwa gatatu abamukore abamukoreshaga n'umuryango we bakeka ko ari ingabo za Israeli zamurashe yari afite n'ubwenegihugu bwa leta zunze ubumwe za Amerika naho ikiyeve muri Ukraine urukiko rwatangiye kuburanisha umusirikare wo mu gisirikare cy'uburusiya aregwa ibyaha by'intambara ni rwo rubanza rwa mbere na mbere rw'aka kageni kuvaho ikirena iterewe n'uburusiya ndabashimiye cyane rero mbifuriza amahoro n'amahirwe kandi mbifuriza na wikendi nziza mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama thank you